mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi turabanukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na fide ngabo tubahaye ikaze mwese mu biganiro tubateguriye kuri iyi saha nafata isahani yabo ati ibi sahani iri kunuka ibumba kubera kanaka mbega ngira ihezwa riteye ubwoba ku buryo nageze aho ngaho mbera nk'ushatse gucika mu rugo uwo ni umugore w'umunyarwandakazi uvuga ibibazo yahuye nabyo mu gushakana n'umuntu badahuje ubwoko nk'ikibazo cy'imibanire n'ubwiyunge bw'amoko mu rwanda
ku munsi wa gatatu habaye mu gihugu cya Iran imyiyerekano yo gushigikira no kuyamiza leta muri icyo gihe leta zunze ubumwe za Amerika zasubiye gushigikira abanyagihugu muri Iran Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi akomeye ku bijyanye n'imigambi wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko atana kimwe kizomutandukanya na perezida Trump hamwe n'imigambi yiwe abantu cumi na bane bapfuye abandi ijana na mirongo umunani barakomereka uno munsi wa kane mu gihugu cya afurika y'epfo ibyo byabaye igihe terani yasekana n'ikamyo ahitwa kronstad igice kiri hagati mu gihugu abategetsi ba leta ya uganda bahakanye uno munsi wa kane ko bemeye kwakira abimukira b'abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi birukanywe n'igihugu cya israel ivyo kubera amasezerano uganda yoba yagiranye na israel izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugome hafi ya radiyo yanyu ibiganiro by'ijwi ry'amerika bigiye gutangira ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye fideli niyo ngabo fideli wiriwe neza wiriwe jeni mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi amakuru tubafitiye ku munsi wa gatatu habaye mu gihugu cya iran imyiyerekano yo gushyigikira no kwiyamiriza leta muri icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika zasubiye gushyigikira abanyagihugu bo muri iran userukira iran mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu yagejeje amerika ko iriko yivanga mu biraba igihugu ciwe uruhagarara muri iran rumaze indwi n'imyiyerekano imyiyerekano isaba leta ya Iran gutorera inyishyu ibibazo by'ubutunzi biri mu gihugu hamwe no gutunganya gushasha inzego za leta abantu 21 barishwe abandi amajana n'amajana barahagarikwa itangazamakuru rya leta ya Iran ryerekanye amasanamu y'abantu ari mu myiyerekano yo gushigikira leta ku munsi wa gatatu perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akoresheje urubuga Twitter yarasubiye gushigikira abantu badashimishijwe na leta y'igihugu ca Iran Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi akomeye mu bijyanye n'imigambi wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko atana kimwe kizomutandukanya na perezida Trump hamwe n'imigambi yiwe ivyo ni nyuma y'uko perezida Trump amwifatiye mu gahanga kuvyo yatangaje yatangaje mu gitabo gishasha kuri leta yiwe Bannon asubirwamo muri icyo gitabo avuga kuba umuhungu mukuru wa President Trump hamwe n'abandi babonanye n'abaserukira igihugu cy'Uburusiya mu gihe cyo kwiyamamaza kwa Trump mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kwabaye guhemuka no kudakunda igihugu umutegetsi mukuru ajejwe gutangaza amakuru mu biro kwa Perezida Sarah Huckabee Sanders yabwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu ko ivyatangajwe na Steve Bannon vyamushabuje cyane byashavurije perezida Trump perezida Trump yavuze ko Steve Bannon atana kimwe bahuriye ko ko yataye umutwe inyuma y'uko yirukanywe mu mabanga yari ajejwe perezida Trump avuga ko Steve Bannon yivugira ku giti ciwe amasaha make inyuma yaho Bannon avugira kuri radiyo y'ikinyamakuru ciwe Breitbart yatangaje ko perezida Trump ari umuntu mwiza kandi amushigikiye igihe cyose mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje no musi wa kane ko ari we yagize uruhara mu gusubira kubandanya kw'ibiganiro hagati ya koreya ya ruguru na koreya y'epfo mu butumwa yashize ku rubuga twitter perezida trump avuga ko ivyo vyatumwe n'ubuyobozi bwiwe bukomeye ku munsi wa gatatu koreya ya ruguru na koreya y'epfo byarasubiye kugurura umurongo wa telefone ukoreshwa mu gihe cy'imishamirano ku rubibe ivyo bihugu bihana uwo murongo wari wugawe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu wasubiye kugurwa inyuma y'uko umutegetsi w'igihugu cya koreya ya ruguru kim jong un yemeye kurungika umugwi w'abanonotsi bo muri icyo gihugu mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizobera muri koreya y'epfo mu kwezi kuza inyuma y'uko ivyo bibaye abategetsi ba koreya y'epfo baremeye ko bavuganye n'abategetsi ba koreya ya ruguru mu kiringo c'iminota mirongo ibiri ubu naho tuze mu nkuru zerekeye afurika aho abantu cumi na bane bapfuye abandi ijana na mirongo umunani barakomereka uno munsi wa kane mu gihugu cya afurika y'epfo ivyo vyabaye igitereni yasekana n'ikamyo ahitwa cronstad igice kiri hagati mu gihugu umuvugizi wa leta yo mu karere ka cronstad mondri mvambi avuga ko igitigiri c'abapfuye ari cumi na bane yagabishije yamara ko ico gitigiri gishobora kwiyongera kubw'ababonye ivyabaye itereni yataye inzira yayo iraka umuriro inyuma yo kwisesa ikamyo mu karere ka Kronstad ku birometero amajana abiri mu mpanuka bushira uburengero bw'igisagara ca Johannesburg Mondri Mvambi avuga ko hashobora kuba hari ibindi biziga mu bindi bice vy'itereni yagize iyo mpanuka tangaje ko ibikorwa vyo gutabara vyabandanije abakomeretse bavuriwe ahabereye iyo mpanuka abandi bajanwa mu bitaro iyo tereni yari itwaye abantu batari bake yari ivanye abo bantu mu gisagara ca Port Elizabeth mu gisagara ca Port Elizabeth ibajanye mu gisagara ca Johannesburg ivyatumye iyo mpanuka iba ntibiramenyekana umudereva w'ikamyo yasekanye n'iyo tereni yajanywe mu bitaro bitegekanijwe ko azosuzumwa ko yoba yari yanyoye inzoga iyo mpanuka ibaye mu gihe c'uburuhuko bw'abanyeshuri mu gihugu ca Afrika y'Epfo Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanye kuri yandi makuru yerekeye Afrika abategetsi ba leta ya Uganda bahakanye no muswa kane ko bemeye kwakira bimukira abanyafrika ibihumbi n'ibihumbi birukanywe n'igihugu ca Israel ivyo kubera mu masezerano Uganda yoba yagiranye na Israel ivyo abategetsi ba Uganda babihakanye umunsi umwe inyuma y'uko leta ya Israel itanga uyu mugambi wo kwirukana ku butaka bwayo abimukira ibihumbi mirongo itatu n'umunani benshi muri abo bimukira bava mu bihugu vya Eritrea na Sudani amakuru atangazwa n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Israel bavuga ko leta ya Israel yagiranye amasezerano n'ibihugu vy'u Rwanda na Uganda vyemeye kwakira abimukira birukanywe ku butaka bwayo mu gihe bemeye ayo masezerano Uganda yamara irahakana ko amasezerano nk'ayo ahari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Uganda Henry Okero Oryem yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko batewe impungenge n'amakuru avuga ku vyerekeye amasezerano amenyesha ko atamasezerano nk'ayo ahari na leta ya Israel ku vyerekeye kurungika abimukira bavuye muri Israel muri Uganda ntaco leta y'u Rwanda yabivuze ko buno nyene Israel yahaye abimukira gushika mu kwezi kwa gatatu kugira babe bavuye ku butaka bwayo
arakoze fide niyo ngabo utugezeho aya makuru iyi ni gahunda ya radiyo ijwi rya amerika tubagezaho buri munsi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu voa site yacu ya interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com dukomereze amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu rwanda inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco iramagana ababyeyi bakigaragaza imyitwarire y'irondakoko babangamira abana babo mu kubabuza gushakana mu miryango bifuza abaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi ukorera mu rwanda bamubwiye ibibazo bahuye nabyo bamaze gushakana badahuje amoko hagiye gushira imyaka makumyabiri n'itatu mu rwanda hatumvikana abantu bavuga ku mugaragaro amoko ndetse nta n'icyangombwa na kimwe cyaba cyo mu buyobozi bwa leta cyangwa ubw'idini wasanga handitsemo ubwoko n'ubwo ubu bwoko bwakuwe mu mpapuro hari bamwe babusigaranye mu mitima yabo inkuru twabwiwe n'umugabo wo mu bwoko bw'abasigajwe inyuma n'amateka washatse umugore wo mu bundi bwoko ni urugero rugaragaza ko hari bamwe mu banyarwanda bataritandukanya burundu n'ibibazo by'amoko urukundo ni urukundo ruyobora umuntu aho rushatse twagiye kubona turakubita ndavuga mva ndabikubwira ndimubwiye arabyakira hanyuma biza kumenyekana mu muryango ko turuka mu muryango w'abatwa wo mu rwanda biza kuvuga ikibazo ariko noneho bigeze hagati birashyuha cyane noneho bishyushye nyine duhita dufata icyemezo cya kigabo tu- turabana akaga uyu mugabo yahuye nako ntaho gahuriye n'ako umukobwa yarambagizaga yakorewe uyu mugore utashatse ko tuvuga izina rye we yemeza ko yahawe akato n'umuryango we amaze kubabwira ko agiye gushakana n'uwasigajwe inyuma n'amateka kugeza n'aho yifuza kuba yatoroka akava iwabo njye kubibabwira babanje kubyakira nabi ntabwo babyakiriye neza ubwo bahise banahinduka bamwe batangira kunyanga nka bakuru banjye twavukanaga batangira kwanga no kujya ba- nafata nk'umwenda wabo bati uradusigira imyenda ibumba nafata isahani yabo ati iyi sahani iri kunukaho ibumba kubera kanaka mbega ngira ihezwa riteye ubwoba ku buryo nageze aho ngaho mera nk'ushatse gucika mu rugo ariko umuntu wa ahantu yakuriye n'ikibazo gikomeye cyane ni abantu bo muri famiye bakuru nk'aba- nk'abasaza ba mama hari uwigeze kuza we bakubitana yaje kunsura mu rugo ahageze ara- baramubwira bati dore ni wa wa mukwe wanyu araza aravuga ati uyu nguyu aka kantu kuko ubu aka kazashaka muri uyu muryango ariko ko namukundaga numvaga nta kintu barenzaho baramusohoye bamusohoye nanjye sohokana nawe ubwo intebe yaza yaba yicaye mu rugo babimenya bati intebe zacu za- zangiritse kubera kanaka yazicaye inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko ibi bintu by'amacakubiri babibonye mu bushakashatsi baherutse gukora gusa bwana jacques nzabona imukuriye ishami ry'umuco muri iyi nteko avuga ko cyane cyane amacakubiri bayasanze mu madini aho abantu banga gushyingiranwa nabo bavuga ko badahuje idini ariko ko amoko yo usanga batinya kuyashyira ahagaragara kuko ari icyaha leta ihanira gusa nzabona avuga ko ababyeyi bakibangamira abana babo mu gushaka bigira ingaruka ku bakiri bato baba bifuza kurushinga ibyo twagiye tubibona rero icyo turimo turakora cya mbere hari ubwo bukangurambaga twereka eh, yuko icyangombwa mu bukwe nta bindi usibye urukundo hagati y'abashaka gushakana kugira ngo twirinde izi za gatanya za hato na hato hari ingaruka mwabonye zishobora kugera kuri ba- rwa rubyiruko rwashakaga gushakana ariko rukaba rwabireka kubera wenda amajwi menshi ingaruka urubyiruko rwabitubwiye ubwarwo rwavuze ko akenshi na kenshi barongora bidaciye mu muryango izo ngaruka zo zirahari kubera ko ku rubyiruko usanga bihereranya ibintu ubwo n'ibibazo byose bibaye nyuma usanga ari bo babyirengera ariko mu bwa buryo bwo kubyirengera usanga atari ukuvuga ngo ubundi urabizi ko umuryango wafashaga abana kubaka ntazi abana zidakomana amahembe ugasanga umuryango uri kubafasha kubungana none ariko iyo byagenze gutyo iyo habaye akantu gatoya usanga umuryango umutera hejuru nawe ubwe ngo ni wowe ni wowe twe twarakubujije ku buryo igihita gikurikiraho na za divorce nyinshi umuntu ari kubona zagatanya n'ibyo ngibyo biba birimo uyu muyobozi avuga ko ababyeyi bazakomeza kwijandika mu bikorwa nk'ibi by'amacakubiri bazahanwa n'amategeko kuko amategeko ahana ibyaha mu rwanda agaragaramo ibihano bihabwa abantu barangwa n'amacakubiri nubwo abo basore n'inkumi bashatse ku bana badahuje ubwoko umubano wabo wagiye uzamo kirogoya kugeza ubwo bahisemo kwishingira ubu yemeza ko imiryango yamaze kubagarukira tumaze kubana bamaze kubona ko nta kintu babihinduraho ari ba basaza ba mama ba- bandwanyaga bageze aho baraza baradusura kereka wenda umwe wapfuye ata- atagarutse mu rugo rwacu ariko we yari yaravuze ko adashobora kuzagaruka mu rugo rwacu yarambwiraga ati nunabyara abo batwa bawe uzagenda ubarire wenyine asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumutaha urakoze kuri iyi nkuru turacyari rero mu rwanda nyuma y'aho leta itangarije ibiciro by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma abahinzi baracyataka igihombo gikomeye ibiciro byashyizweho ntibirimo kubahirizwa abandi nabo baravuga ko ibirayi byeze mu mirima biboreramo kuko uburenganzira bwo gusarura ibyeze nabwo bubona umugabo bugasiba undi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana aratubwira ibindi birambuye kuri iyi nkuru urusobe rw'ibibazo biri mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane mu turere byeramo ku bwinshi rushingiye ahanini ku mabwiriza agenga isoko ryabyo uburenganzira busesuye bw'umuhinzi w'ibirayi burasa nk'uburangirira mu murima we mbere y'uko yeza kuko bikimara kwira biramusaba uruhushya ruturutse ahandi kugira ngo abisarure bamwe mu bahinzi bo mu turere twa nyabihu na rubavu mu ntara y'uburengerazuba n'ab'i musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda babwiye ijwi ry'amerika ko bashavuzwa no kubona imyaka bejeje idashobora kubatabara no kubagoboka igihe bakeneye amafaranga byihutirwa gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguha ijeto baba bataguhaye ijeto ibirayi bigahera mu murima urari ibindi mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima ijeto kuyibona ni ikibazo kugira ngo ukure bakanga ikibazo cyawe kikadindira waba warafashe n'amafaranga ga keredi ya banki ugasanga inyungu ziri kugenda zirukanka bakabara ariko bo ntibemera ko umuntu akura ugasanga mbese umu- umuturage mbese ari kugenda agwamo cyane biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye ahubwo byaboze byashize yewe u- urebye inyungu ntayo kuko niba umuntu yagombaga guhinga ni ukuvuga ngo yari gukura ukwezi gushize kandi muri kwa kwezi imyaka ye yareze yagomba kuba yarongeye guhinga bikaba bimeze nanone uwagize amahirwe akiyemerwa gukura nawe aba asigaranye ihurizo ryo kubona umugurira ku giciro kitamugushamo mu itangazo minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye ku itariki zirindwi ukuboza umwaka ushize nyuma y'inama yahuje inzego zose zirebwa n'ubuhinzi ryavugaga ko amakusanyirizo yose agomba kwegurirwa amakoperative ahinga ibirayi akaba ari nayo ayacunga kandi akagena imikorere yayo nyuma y'iri tangazo ba minisitiri b'inganda n'ubucuruzi n'ubuhinzi n'ubworozi bahaye ikiganiro abanyamakuru ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi gushize bashimangira ko ku bwoko bw'ibirayi bitari kinigi umuhinzi adakwiye kujya munsi y'amafaranga ijana na mirongo itatu n'atanu ku kiro mu gihe byabaye byinshi ntanajye hejuru y'ijana na mirongo ine mu gihe byabuze naho ikiro ku birayi bya kinigi cyumva mu ijwi rya bwana vincent munyeshyaka minisitiri w'ubucuruzi n'inganda igiciro cyahabwa umuhinzi ni kibe hagati y'amafaranga ijana na mirongo itandatu n'atanu n'amafaranga ijana na mirongo irindwi niba byabaye byinshi bikamanuka umu- umuhinzi ahabwa ijana na mirongo itandatu n'atanu ariko niba ibiciro byazamutse nanone ntibarenze ijana na mirongo irindwi ku muhinzi ubwo rero ikindi twemeje ni ukuvuga ngo ibi biciro byemejwe bizakoreshwa mu gihembwe cy'ihinga cyose iki turimo kurangiza kubera ko ibiciro bigomba kuzajya bishyirwaho muri buri gihembwe cy'ihinga kandi bigakoreshwa mu gihugu hose nyuma y'iminsi isatira ukwezi aya mabwiriza ashyizweho ariko abahinzi baravuga ko bataragurisha kuri ibi biciro kandi hamwe na hamwe igiciro amakoperative aguriraho umuhinzi kiba ari ubwiru aba twasanze bategereje kwishyurwa na koperative bategetswe kugemuraho umusaruro wabo ibyo biciro byashyizweho na minisiteri ntibirakurikizwa oya pe nta muntu uri kujya kuza azi ikiro nta muntu uzi igiciro n'uyu munsi ubu nawe bakuye nta muntu uzi ngo baramuhemba kuri aya mafaranga ni ukuvuga ngo ayo baguha yose urayemera rero none wakora iki ni ukuvuga ngo bari buguhe n'iyo uri bwakire ikibazo cy'ibirayi cyabaye ingorabahizi na n'ubu mu murima birimo ntibabikura ibiciro bakaduha amafaranga mirongo cyenda gahaba menshi bakaduha ijana kugeza na n'iyi saha bari kuduha ayo bashaka amwe mu makoperative y'abahinzi ari nayo agura umusaruro wabo nayo avuga ko abangamiwe no kuba hari toni ntarengwa ategetswe gupakira ku munsi ari nayo ntandaro yo kutemerera abahinzi gukura igihe cyose babishakiye kabasha akanyamubare uyobora koperative ikorera mu murenge wa bigogo avuga ko koperative yabo itemerewe gupakira toni zirenze makumyabiri ku munsi kandi ko umusaruro bafite nko mu kagari ka kijote gusa wazarangira mu mezi atari munsi y'atanu bikomeje bityo ku munsi batugeneye toni mirongo itandatu nibura nyuma y'ukwezi icyo kibazo cyaba gikemutse ubu ngubu baba bangeneye toni makumyabiri ndashobora kurenza nk'ubu tumaze- hamaze kwiyandikisha abantu bagera muri magana ane muri magana ane abamaze gukura ntibarenga ijana ibyo bikaba ikibazo kugira ngo ubaneho umuntu umwe ngo toni makumyabiri mu bantu magana ane icyo nicyo kitubera ikibazo gikomeye cyane mu buryo twabanje kujya gutambagira imirima tugira ngo turebe nibura ibirayi byaba bimaze igihe kirekire abo nibo duheraho yaza akaba ariho duheraho ajya gukura amarira y'abahinzi ariko anafitwa n'abacuruzi baza kurangura ibirayi babigemura i Kigali no mu zindi ntara aba nabo kugira ngo bemererwe gupakira ibirayi basaba kujya gushaka jeto ku ihuriro ry'amashyirahamwe y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu riherereye mu murenge wa Jenda abo twahasanze ku murongo utari mugufi batubwiye ko bibatwara amasaha ashobora kugera kuri atanu batarabona iyo jeto nka buriya umuntu yageze saa moya za mu gitondo ukiri guparitse ukagenda no mu kandi kazi imodoka akiri guparitse hariya ni ibibazo biba bitugoye cyane ubwo byabaye rero ko ntaro ntaragerayo none nzagerayo ejo ngasanga aba- abagiye kare bantanze isoko nari mfite biri gutinda cyane cyane cyane biri kutwikira akazi cyane ko nini iri kurara itanapakiye hari ziri kurara zitapakiye kubera ko zitandikiwe yego yamaze amasaha ane none iyo leta wayibonye wowe ndabona Bwana Jean Damascene ntawe ushobora ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu avuga ko izi jeto batanga ziba zigaragaza ubwoko bw'ibirayi umushoferi atwaye tona apakiye igiciro aguriraho umurenge abikuraho n'aho abijyanye ibi byose ngo bigamije kubabuza kwihurira n'umuhinzi ngo batamuhenda cyane ko hano twandikaho n'igiciro cyagenwe cyemejwe na minisitiri baragenda bakajya kuri koperative bagatanga ya mafaranga yagenwe ubwo rero kunyura hano ni uburyo bwo kwirinda abamani kugeza ubu umujyi wa kigali nk'isoko rinini ry'ibirayi wakira toni ziri hagati ya magana atandatu na magana inani ku munsi muri z'akarere ka rubavu kagemurayo toni magana abiri akanyabihu kakoherezayo toni ijana na mirongo inani uturere twa musanze na burera tukagemurayo toni ijana none niba inzego zose bireba zivuga ko zahagurukiye kuvanaho inzitizi mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi kandi hitabwa mbere na mbere ku nyungu z'abahinzi ariko ku rundi ruhande bo bakavuga ko ahubwo aya mabwiriza arushaho kugira inzira inzitane amaherezo azaba yahe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika ngushimire cyane claude ganza munyamagana kuri iyi nkuru utuhaye muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya kororado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika turabararitse rero kuri icyo kiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi ariko kandi turabashimira cyane kuba mukomeje kucyitabira no kwitabira ibindi biganiro muduhamagara muduha ibitekerezo ndetse n'inama kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika turacyari rero mu rwanda bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyamugari mu karere ka kirehe bararira ayo kwarika kubera ibibazo by'inzara batewe n'izuba rikabije ryumishije imyaka barasaba ko ubutegetsi bwabafashisha ibiribwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yanyarukiye aho mu burasirazuba bw'u rwanda adutegurira inkuru ugeze mu murenge wa nyamugari na tumwe mu tundi duce duturanye nawo mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'u rwanda urahasanga abaturage bataka inzara yatewe n'uruzuba rwabamazeho igihe kirekire rwumishije imyaka bari bahinze barigunze tumaze igihe kirekire dukorera mu gihombo kubera izuba ubundi duhombye imyaka nk'itatu ariko noneho agahomamunwa kabaye ejo bundi aho umuntu ateza n'ingemeri makumyabiri z'ibishyimbo cyangwa z'ibigori mu kindi gihe ho umuntu yabonaga agafuka k'udusaka yenda akabona ko ibishyimbo ariko ejo bundi ho byabaye agahomamunwa nta kintu umuntu yigeze ashyira mu nzu mbese izuba riracana mu murima ugasanga ni ku butayu nka hano ijwi rya amerika mu kagari ka nyamugari mu mudugudu wa rebero yagerageje kugera muri zimwe mu ngo z'abaturage kureba imibereho muri rusange muri ibi bihe nabo bamaze iminsi babonye akavura akavura kadafite byinshi karamira benshi batunzwe no guca inshuro nabwo mu bihe bitoroshye ubu abaturage n'uwikanyakanya akaba afite akaraka ni ukuguha akaraka rimwe mu cyumweru ati nanjye ntaho mfite nyakura ubwo rero ako karaka ukagacunga ni ukugura inusu nkatwe dufite abana rero byabaye ikibazo gikomeye ni ukubaho nabi nyine usibye kwihangana tukavuga ati turye n'ako kanusu iyo uvuga kugura akanusu uravuga akanusu k'iki akanusu k'ifu y'akawunga niko umuntu agura nyine wagatekamo agakoma waki urondereza twa dufaranga ubonye ari magana arindwi tw'umuhinzi kugira ngo buke kabiri abaturage bakozwe mu nkokora n'uruzuba ubu bararya rimwe ku munsi kandi nabwo ubibonye iryo rimwe riramusaba icyafatwa nk'umubare wo mu rwego rwo hejuru tega amatwi utwo ncungacunga ntabwo nadukuramo ifunguro rya kumanywa ngo irya nijoro ribe rikibonetse aho kugira ngo tuburahare ushyire abana mu buriri barira ku manywa bakwirukanka yenda wabona nk'umuntu w'inshuti ufite igiti cy'umwembe yaguhaka utubiri tw'udutumbwe ugahereza umwana akaduhekenya ubundi twa turo tubiri ubonye tw'uturayi waguze nangwa akaro k'ifu ukagateka nijoro kugira ngo buke ijwi rya amerika yamenya amakuru ko mu minsi yabanjirije iminsi mikuru ya noheri na bonana ubutegetsi bwari bwagerageje gufashisha ibiribwa by'ibishyimbo n'ibigori abashonje gusa kubo bigenerwa by'ababanye yangana babibonye ubu byarashize bisubiriye ku kabo natwe ubwacu bagenzi bacu badusaranganyije gutyo uwari wafata nk'udukombe nk'icumi nibura bakamuha dutanu kubwo byabaye bikeya kubwo abantu bari benshi muraho muraho muraho amakuru amakuru ni meza ko mubiteguye mukererewe twakererewe nakabanje kujya guhinga no kubihaha nyine nabyo urumva bintu byoroshye
ubikoze amafunguro babageneye yararangiye bimeze bityo byarangiye kera ubwo se ibyo baba bakugeneye ko biba ari bikeya byabasha kumara igihe uretse ibibazo by'inzara byugarije abatuye nyamugari n'utundi duce twibasiwe n'uruzuba ubu hari n'ibindi byinshi mu by'ibanze mu muryango basa n'abibagiwe nayo ibindi byo kuvuga ngo umuntu aratubonye ngo ararya neza kumwe umuntu yaguraga amavuta yo guteka reka da ibyo ntitukibikora isabune reka umuntu arakabona ka mirongo itanu wagakaraba kabiri nangwa wamesera abana indi ukayihorera tukagendera aho ngaho baracyatakambira ubutegetsi ngo bukomeze bubagoboke tuzi ko leta ari umubyeyi koko nk'uko ibibazo dufite babyumva kandi bakabireba umunyarwanda wese agomba kwiheraho mu mibereho umuntu agira badufasha rwose bakurikije imimerere turimo yenda bakatubonera ako gafunguro bibaye ngombwa n'ako gasabune ntabwo twabahisha ngo umuntu yijima aho yishikira nako bakabonye aho kugira ngo abana bicwe n'umwanda nako bakaduha rwose bakadufasha ndumva nta n'ikindi yenda bavuga bati ni ukwifuza by'ikirenga amafu yo bakayareka ariko agasabune umuntu agakaraba atanyura mu nzira nuka burya iyo umuntu yamenyereye gukaraba ukabibura ubona kuri ikibazo gikomeye nkatwe tuba dusanzwe umuntu ajya no gusenga ntiwahera imuhira nanone ngo nuko habayeho inzara tugomba kujyayo tukabyereka imana ku murongo wa telefoni twahamagaye bwana gerard muzungu meya w'akarere ka kirehe ngo twumve niba hari ingamba kuri iki kibazo atubwira ko yari mu zindi nshingano z'akazi zirimo n'inama zagombaga kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba twongeye kumuhamagara nabwo ntibyashobotse yatwandikiye ubutumwa bugufi ko nabwo yarakiri muri izo nama gusa mu minsi mike ishize meya wa kirehe yari yatangarije umunyamakuru wa tv na radio wani ibya hano mu rwanda ko bateganije uburyo buhoraho bwo gufasha aba baturage kugeza igihe bazahinga bakeza ibyabo izahoraho kugeza babonye ibyo kurya inkunga yo burya ku bwitangiye kuboneka ntabwo ihagarara kugeza babonye ibyo barya batwemereye ko bazajya babitanga buri gihe dukurikiye gihe n'ubu turakorwa gukora amaritiyane kugira ngo baduhe ibindi bizakomeza bisimbura biriya birangiye kuba uburemere bw'iki kibazo bwareberwa mu musaruro ijwi rya amerika yasanze mu rugo rumwe mu barumbije muri uyu musaruro hariya turiya ntusaruye muri hegitari kandi uturima tubiri dore buriya ni wo musaruro mbonye uturu tuho hegitari tutanatoranyije nubitoranya birashoboka ko hazavamo nk'ibiro ngeranije ni nk'ibiro nk'umunani nk'umunani yenda haracyarimo umurama wabyo byumye hazavamo ibiro umunani hari amakuru atangazwa n'abaturage ko hari bagenzi babo byagiye binanira kwihangana bagasuhukira mu bihugu bituranye bya uganda na tanzania abandi bagasuhukira imbere mu gihugu inzu barakinze bashorera abana mu mahira baragenda bitewe n'izuba n'inzara bagiye bagenda nk'uko na n'ubu bari kugenda ariko bwana anani mwiseneza umuyobozi w'umurenge wa nyamugari wahakana ko abaturage basuhuka ntabwo twabyita ko ari ugusohoka ahubwo ni ukugenda abantu bagenda bajya guhaha aho bigaragara yuko ikirere kimeze neza ntitwabashije kumenya umubare wa nyabo wabugarijwe n'iki kibazo cy'inzara mu karere ka kirehe kubera uruzuba nakwibutsa gusa ko iki kibazo kitari gishya mu gace k'iburasirazuba mu mwaka ushize nabwo amapfa yatewe n'izuba yibasiye abatari bake bibaviramo gusuhuka mu bihugu bya uganda na tanzania ah bagira ubusa ijwi rya amerika ikirehe mu burasirazuba bw'u rwanda
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohet ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti turi kumwe turi hafi gusoza ibiganiro byacu tubanza ariko tubabwire muri make amakuru avuga hirya no hino ku isi urakoze jeni twabwiye kuko ku munsi wa gatatu habaye muri Iran imyirekano yo gushyigikira no kwiyamiriza leta muri icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika zasubiye gushyigikira abanyagihugu bo muri Iran twamenyeshe ko Steve Bannon yahoze ari umuhanuzi akomeye mu bijyanye n'imigambi wa perezida wa amerika Donald Trump avuga ko atana kimwe kizomutandukanya na perezida Trump hamwe n'imigambi yiwe ivyo ni nyuma y'uko perezida Trump amwifatiye mu gahanga kuvyo Bannon yatangaje mu gitabo gishasha kuri leta yiwe Perezida Trump yatangaje no musi wa kane ko ari we yagize uruhara mu gusubira kubandanya kw'ibiganiro hagati ya Koreya ya ruguru na Koreya y'epfo abantu cumi na bane bapfuye abandi ijana na mirongo umunani barakomereka uno munsi wa kane mu gihugu cya afurika y'epfo ivyo byabaye igihe itereni yasekana n'ikamyo ahitwa cronstad ni igice kiri hagati mu gihugu umuvugizi wa leta mu karere ka cronstad avuga ko igitigiri cy'abapfuye ari cumi na bane nyuma yagabishije ko icyo gitigiri gishobora kwiyongera abategetsi ba leta ya uganda bahakanye uno munsi kuwa kane ko bemeye kwakira abimukira b'abanyafurika ibihumbi n'ibihumbi birukanywe n'igihugu cya israel ivyo ngo kubera amasezerano uganda yagiranye na israel sentare mu gihugu cya zimbabwe yarekuye marta o'donovan umunyamerikakazi yagirijwe ko yatutse robert mugabe yahoze ari perezida wa zimbabwe akoresheje urubuga twitter mu mwaka uheze sentare yamugize umwere uno munsi kuwa kane inyuma y'uko abashikiriza amanza badashoboye kuyiha itariki y'urubanza umushikiranganje wa mbere wa Somalia yirukanye abashikiranganje bakomeye batatu uno munsi kuwa kane inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabategure kuri iyi saha ntaho bihumurije tuba ubuhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri jona wafura ubufatanije na inosa kimenyi amakuru mwagejwe na fide niyo ngabo kuri mikoro ya rejeniya mukankusi mwakoze rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu mugire amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo ijwi rya amerika